ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateranye n'ijwi ry'amerika mukibyuka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu ni oriyani itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu kira gitegurwa mu burundi guhera saa kumi na zibiri naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki turabararitse mwese dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo
mwaramutse Oriane mwaramutse inshuti z'ijwi rya amerika aloyizi bigirimana niwe muri kumwe kuri mikoro tuyahere mu burundi inyuma y'iminsi ibiri abakuru b'ibihugu bya afurika amaleta bari barungitswe mu burundi n'ubumwe bwa afurika babonaniye n'abaserukira amashyirahamwe yigenga abegwa n'ivya politike umubonano wabo wa nyuma bawugiranye na perezida nkuru nziza wararongoye uwo mugwi Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo yavuze ko hari ivyo bashitse ko ariko ntavyo yashimye gushikiriza abamenyesha makuru abatavuga rumwe na leta bo bibaza ko izo ntumwa z'ubumwe bwa Afrika zananiwe kugondoza perezida nkuru nziza ni inkuru ya Eloge wirika neza inyuma y'amasaha n'arenga bariko babonana na perezida nkuru nziza abakuru b'ibihugu n'amareta basohotse bavugiwe n'umukuru w'igihugu ca afurika y'epfo yari abarongoye jacob zuma yavuze ko imibonano yose bagize yagenze neza kandi ko hari ivyumvikanywe ko ariko nta na kimwe yashimye gushikiriza abamenyeshamakuru imibonano yose yabaye iya kivandimwe kandi twavuganye ibibazo bitari bike ariko vy'ukuri kubera umwanya muto itangazo rizosohoka kumbure kuri uyu wa gatandatu inyuma yaho tuzovuga ibyo twumvikanye kanuni mugabo umenye ko twagize amanama meza pe kandi hari bitari bike twumvikanye ko inyuma y'icegeranyo rero muremerewe kubaza ibibazo murakoze rwose tuzogaruka haracyariho akanya ko kuvugana ariko ubu ibibazo ni nyuma y'icegeranyo ibyashyikirijwe na perezida zuma umuvugizi w'umugambi w'ipironi utemewe n'ubutegetsi uri mu itavuga rumwe na leta ababifitiye insiguro tasien sibomana naho bo bavuze ngo bayaze bahuza bishobora kuba bifise akangonongono ni ukuvuga ikintu kuvuga ko nabo nyine bashobora kuba batinya kuvuga bati twananiwe yanse kwemera ikintu na kimwe kira noneho mu kirundi bavuga ngo buja gusha buratagata kubwiwe ngo hari ibintu bitatu n'imiburiburi izo ntumwa z'ubumwe bwa afurika zo ku rwego rwo hejuru zari kugira ico zivuze ko uko biri kose leta y'uburundi yari yamaze gushikiriza aho ihagaze umushikiranganje w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yabisubiyemwo ku munsi wa kane ku kibuga c'indege ca bujumbura agiye kwakira perezida zuma ale nyamitwe n'ibiganiro nubwo tubera hanze birafite ingene bitunganywa hariho novuga ingingo ngenderwa ko bikurikiza rero iyo bavuze bati habaye urwandiko rusohoye n'akanama karaba amahoro n'umutekano ku isi kavuga kati abahamagariye umuganiro ni leta y'u Burundi hamwe n'abo bari mu migwi mugabo iri mu mahoro abakuru b'ibihugu bari bakurikiye umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon na wene yagize urugendo rw'iminsi ibiri mu Burundi kuva ku wa mbere w'indwi turiko turarangiza Eroje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika tuve mu Burundi tuje muri Somalia abantu bashika 10 nibo bafuye bahitanywe n'ibibombe bibiri vyagabwe n'umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab ku mugwa mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa gatanu abaraho iryo bararyabereye bamenyesha ko ikamyo itezwemwo ibisasu yaturitse igeze kwinjiro ry'ihoteli yitwa Youth League mu gihe cy'isaha imwe y'iminota mirongo ine n'itanu z'umugoroba mu masaha yo muri somaliya minisitiri wa somaliya ajejwe umutekano abdirizake omar muhammed hamenyesha ko batanu mu bagize inzego z'umutekano bahasize ubuzima amenyesha kandi ko abajejwe umutekano hamwe n'abari basanzwe bacungereye iyo hoteli barashe bica abarwanyi batatu imbere y'uko bashika kuri iyo hoteli umushoferi muri abo bihevye nawe nyene caramuturikijeko abashika mirongo itatu barakomereka iyo hoteli ico gitero cyabereyemwo iri hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaba kandi ikunda kugenderwamwo n'abategetsi ba leta ya Somalia umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wiyemereye ko ari wo wagavye ivyo bitero muri Niger igihugu ca Niger kigiye gutunganya igice ca kabiri c'amatora inyuma yaho hagaragariye ko atamukandida mu bari ko barahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yashoboye gushikana ibice mirongo itanu ku ijana mu biharuro mfatakibanza byasohotse ejo kwa gatanu perezida muhammadu isufu arongoye nigeri aza mu kibanza cya mbere ku majwi mirongo ine n'umunani n'ibice bine ku ijana by'amajwi nawe uwahoze ari minisitiri wa mbere ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yitwa hama amadu aza ku mwanya wa kabiri ku majwi cumi n'indwi n'ibice umunani ku ijana perezida isufu ariko ara- aharanira gutwara ikindi kiringo cya kabiri yari yatangaje imbere y'uko ayo matora aba ko azotsinda mu gice cya mbere
tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ijwi rya amerika risaniranira i washington dc muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro kira cyerekeye amagara y'abantu
turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vy'ijwi rya amerika ukutisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kurafise ingaruka mbi ku magara yabo abakenyezi ba baba ibihumbi amajana atatu ku isi barapfa mu kiringo c'ukwezi n'inusu buri mwaka nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha mu cegeranyo caryo co muri ndamukiza ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bihugu biteye imbere co kimwe n'ibikiri mu nzira y'amajambere ukwisuzumisha ku bakenyezi inyuma yo kwibaruka ni kurijukirwa ukutamenya kw'abakenyezi hamwe n'uburyo busabwa biri mu mvo nyamukuru nko mu gihugu ca leta zunze ubumwe za amerika abisuzumisha bari munsi y'ibice mirongo itanu ku ijana nk'uko vyerekanwa n'icigwa cakozwe na kaminuza y'ubuvuzi john hopkins yo muri ico gihugu co mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere na cane cane ibiherereye muri afurika yo musi ya sahara biri nyuma cane nko muri kenya abakenyezi bagaruka kwisuzumisha baharugwa ku bice mirongo ibiri ku ijana muri kongo iharanira demokarasi naho ihana urubibe n'igihugu c'uburundi baharugwa ku bice mirongo itatu na bitanu ku ijana ubukene buranga ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'ivyo bihugu nibwo nsiguro y'ivyo bitigiri bike nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha ariko rero igihugu c'ubufaransa caragerageje gukemura ico kibazo aho ni mu gihe kwisuzumisha ku bakenyezi inyuma yo kwibaruka ari itegeko ikindi ni uko bisuzumisha ku buntu nk'uko kaminuza john hopkins ibandanye ibimenyesha mu cigwa cayo tumenyeshe ko ikiringo co kwisuzumisha kiri hagati y'umunsi umwe n'iminsi mirongo ine n'ibiri umukenyezi ahejeje kwibaruka nk'uko bivugwa n'ishirahamwe oms nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu c'uno musi turabira hamwe ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuri mikoro muri kumwe na jewe alain ive irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyu kira mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'abato n'abisumbuye batandukanye bo muri komine ndava mu ntara ya mwaro kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira icokogwa kugira ngo abavyeyi bisuzumishe ku bwinshi inyuma yo kwibaruka ruganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro abamesha kera nyene bobitumenyesha neza tukavyumva kumva n'icotuma kituzana umuntu babivyigishije akagira kwiyumvira ingene yogaruka inyuma y'uko kwibaruka numva yuko mu kuza kwisuzumisha yuko yoba yumva yuko afise ingorane nyine ni ngombwa yuko bamukurikirana hanyuma bakamenya ukuntu amagara yiwe aba yifashe abaganga babitubariye toza kuko batabiduhimirije abantu ntitoza
nawe wokwishiramo ishaka y'uko uraba ubuzima bwawe ko bukomeye hanyuma bakaza baradufasha n'aba baturongoye bakaduhimiriza nk'aha tuje ku rucanje kuko ubuzima n'ubw'iwawe n'ubw'igihugu hagati y'ababyeyi twoda turungurana ubwenge hama tukabicishamo mu kiyago twajya kwa muganga kugira turipimisha
ukutitwararika abavyeyi bahejeje kwibaruka ko mu buvuzi ni intandaro nyamukuru yo kutisuzumisha aha ni nko kubacura mu masaha mirongo ibiri nane bagiheza kwibaruka nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha uko ibintu biri vyunyugwa n'uko abavyeyi baba kure y'amavuriro ivyo bituma batoroherwa gushika ku mavuriro nk'uko ishirahamwe ry'ubufaransa ryitaho ubuvuzi urgence afrique rikorera muri afurika y'ubuseruko rivyerekana iruhande y'ivyo imigenzo ibuza umuvyeyi acibaruka kurenga irembo niyindi ngorane yo kutisuzumisha mu gihugu ca maroke kirazira ko umuvyeyi arenga irembo iminsi cumi n'itanu itarahera yibarutse nk'uko ishure ry'ico gihugu ry'amagara y'abantu ensp ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka tega amatwi itohoza mugenzanje haisa liliane inamahoro yagiriye yagiriye mu ntara ya mwaro neza na neza ku bitaro vyo mu kibumbu none ntagwaye wumva noza kugira iki ukwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuracana inyuma mu ntara ya mwaro abakenyezi baho twayadze ntibatahura akamaro kako mu gihe atamusonga bumva mfise amagara meza je ndumva nta kintu co nkura muhira kankindi anaroza wo ku mutumba asaswe w'imvyaro zitatu yatuyagiye ko atigeze asubira kwa muganga kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka amatohoza twakoze atwereka ko ubunebwe udukorwa tw'imuhira ari izindi mvo zituma batijukira kuja kwa muganga nduwayo godanse ni umwe mu bakenyezi twaganiriye atubwira ikimutuma adasubira kwa muganga nabona nk'ubisisuka ataha musonga ngize numva yuko mu mugongo hakomeye nikoreye ibintu ku mutwe nkumva ndakomeye nyene nkumva yuko mu maguru ndiko ndagenda ata bintu bigenda biravunagura je naca numva ko nkomeye canga umuko nyene nari nagerageje kwisuzuma ugutinya kubobara ku bakenyezi bagiye kwisuzumisha ni ugwitwazo kuri bamwe umuremesha kiyago astere buhome wo ku mutumba arango avuga ko abakenyezi bamubwira ko bisa no gusubira ku gise kukaba nkako abarongoye amavuriro mato mato baremeza ko badasubira kubona irengero ry'abo bakenyezi abakenyezi siniha ivone icegera c'urongoye ivuriro ritoya ryo mu kibumbu amenyesha ko abavyeyi bahora bagaruka inyuma y'iminsi mirongo ine n'ibiri itegekanijwe kubavura ku buntu vyongeye abaremesha kiyago bavuga ko hariyo abavyeyi badatahura inyigisho bahabwa bivanye n'uko batarajijuka nk'uko bivugwa na jean claude ngendabanka umuremesha kiyago wo ku musozi ruvumu hari abantu uriko urabasigurira hari abatavyumva bakavuga yuko baba basubiye kubyara irigira kabiri kandi umwana ngo ashikaye kuhatubwira ngo ntacu ntago kurondera inyuma yaje umwana ngo yawe yamwironkeye ico gituma rero ibibazo birahaba ibura ry'amahimiriza yo kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ku bakenyezi ni mvo nyamukuru idonga izidona twasanze amaze umunsi yibarutse ku bitaro bikuru vyo mu kibumbu yemeza ko atasango bamuhaye ryo kugaruka kwisuzumisha naho biri uko muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro nikora nitunga we yemeza ko inyigisho zitangwa ku mavuriro mavuriro yose y'iyo ntara ariko rero abavyeyi basubira ku mavuriro ari uko batwaye abana ku ncanco inyuma y'ukwezi n'igice tumenyeshe ko kutisuzumisha gufise ingaruka mu kudatandukanya imvyaro ku miryango aha ni mu gihe basubira kurangura amabanga y'abubatse batikingiye vyongeye bayarangura imbere y'ukwezi n'igice gusaba kurindigwa umuvyeyi yibarutse nk'uko bihanurwa n'abaganga ndikuriyo celestin ni umunyagihugu gihugu wahimwaro birabaho bamwe bamwe birabaho nyene hariho nabo muranumva bavuga ngo ngo nukubakanda mugabo je nibaza ko atariko biba bimeze ni ibintu mbere umenga ni karonda vya kera ntazi ni kwa kundi nyene bishika umuntu bikamunanira kwihangana nibaza ko arico kiba kibitumye kuko nta nta yindi siguro nobi mbere ugiye kubiraba twebwe iwacu mu kibano hariho n'abantu baca umuvyeyi iyo yibarutse usanga aryama mu cumba ciwe bijya biba bivanye n'uko kuntu rero benshi batishobora kwihangana abakenyezi bavyarira imuhira bari mu mugwi ugeramiwe cane n'ingorane z'ukutaja kwisi kwisuzumisha inyuma y'ukwibaruka nk'uko bibandanya bivugwa n'abaremesha kiyago twayaze amakuru dukura mu bakenyezi bamwe bamwe ni uko hariho abatinya kwitura amavuriro inyuma yo kuvyara kuvyarira muhira kuri ivyo muganga Nikola Nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro avuga ko baba bavyarira muhira canke kwa muganga bose bakigwa ku rugero rumwe ahubwo abatera amakenga kenshi nababa bavyaye neza kwa muganga kuko bibaza ko atankurikizi bogira batashe muhira nk'uko bishikirizwa na Niyongabo Nestor arongoye igisata co kwakira abakenyezi baje kwibaruka ku bitaro bikuru vyo mu kibumbu ngaha eh, kenshi abantu baba- bateye amakenga nabyo baba babyaye neza baca bagenda ko akimaze ashobora muya ntumenye ivyigwa arahatwarwa n'ibikorwa ugaca usanga babona bisanzwe Eh, naho abona ama- amaraso akava nk'amaraso make make akabona umenga n'ibisanzwe ugaca ubona umu- umenga ntiyobaza kwa muganga mugabo urumva ivyo rero nivyo biba bikenewe ko baza kwa muganga iyo umuntu abarabira hakiri kare tumenyeshe ko intara ya mwaro igeze ku bice mirongo itatu na bitanu ku ijana vy'abakenyezi bisuzumisha inyuma yo kwibaruka ku bice mirongo itatu na bitandatu ku ijana vy'igihugu cose
amareta ahamagarirwa gushira inguvu mu gusuzuma abavyeyi inyuma yo kwibaruka ivyo vyoca mu kongerereza uburyo mu gisata c'irondoka rijanye n'amagara meza uguhimiriza abakenyezi kuba ngombwa nk'uko hamwe oms ribihanura tumenyeshe ko ihangiro ry'ikimpumbi ryo kuva muri uno mwaka turimwo kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ukwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka kuri mbere ishirahamwe mpuzamakungu oni risaba ko atamukenyezi yoba agipfa ahitanywe n'impfu zishobora gukingwa duha akanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiriraniye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro muganga nikola nitunga ndabaramukije ndabaramukije gutumva akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ubwo ntiharimwo uruhara rw'abajejwe kubungabunga amagara y'abantu muri ino ntara sinovuga yuko waba wifisemo uruhara mu nyigisho batanga abakenyezi baje gucandagisha ibibondo canke abakenyezi baje kwipimisha imbanyi twama duhimiriza yuko bacishamwo kwigisha abakenyezi yuko boza kwipimisha mu gihe bahejeje kwibaruka hanyuma ndetse n'ivyo turakorana cane n'abaremesha kiyago badufasha cane mu mitumba kwigisha guhimiriza abenegihugu abakenyezi ariko twaganiriye biraboneka yuko batazi akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ariko mwe mukatubwira yuko amahimiriza muyakora mbe none ukuri kuri hehe isanzwe impingira cari ndende n'ubundi tubandanya kubahimiriza muri ino ntara ya mwaro nta muganga n'umwe yanonosoye ivy'indwara z'abakenyezi mbega ivyo ntibiri mu ntambamyi ituma abakenyezi badashobora gusuzumwa neza inyuma yo kwibaruka hariho abaganga dusanzwe dufise nabo nyene ni bake ariko barapima ku bikoresho dusanzwe dufise ngaha mu ntara ari mu gihe boba babonye ko umukenyezi ashobora kugira ikibazo kibarengeye baraheza bakamurungika mu bitaro nk'ivy'i Bujumbura canke bakamurungika n'ahandi hari abaganga basanzwe babinonosoye izi nyigisho zo kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka biraboneka ko bisa nk'aho zoba n'inshasha babaremesha kiyago mwatubwira ko mwikora ko bobo barafise ubumenyi buhagije ku bijanye n'ako kamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka sinavuga ko buhagije cane ariko barafise ubumenyi kuko hariho ishirahamwe ry'abayapani jika risanzwe ridufasha muri ico gisata kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza bararonse inyigisho abaganga bose bakora ngaha mu ntara ya mwaro hanyuma mu nama bagenda baragira baremesha kiyago bagirana n'abo baganga ubwo bumenyi bakabujana n'abo baremesha kiyago iyi ntara ya mwaro iracara inyuma mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza kubera iki ino ntara idatera intambwe kutitabira cyane kuja kwibarukira kwa muganga birabisigura ibitigiri nivyo turacari inyuma ariko tugiye turagereranya n'imyaka iheze turabona yuko turiko turatera intambwe muganga nikola nitunga ndabashimiye ndabashimiye cyane
ndaziko atatu wigeze unyuma nta kintu wigeze usaka kumbura arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mu kumviriza akaririmbo gahayagiza umukenyezi yareze neza ikibondo
kukwitaho ntihagire itubura
Kandi nawe utaniye
twibutse turamutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka gwaruka nimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
muganga izo ngorane zishobora gushikira umubyeyi inyuma yo kwibaruka n'izihe arashobora kukubwira yuko aguma abona yuko amaraso aguma ava ku bwinshi ko murumva yuko bishobora kumutuma akama amaraso hama ikindi ca kabiri bakaraba yuko afungura neza kandi n'amaberemere afise ayakwiriye kugira agaburire ikibondo ciwe canke ugasanga araronsa amaberemere menshi bishobora kumutuma agena ibivyimba mu mabere bishobora kumusinzikaza n'iyindi nkurikizi ashobora kuronka ni za ngwara zo mu kigo ugasanga umuvyeyi agiye kubibona ariko yashitse mu rugo aguma ariko arajojota mbaza ndakwishura
muganga umuntu ahejeje kwibaruka yosubira kugaruka kwisuzumisha kugira amenye ko atangorana afise haciye igihe kingana iki umukenyezi asubira kugaruka kwisuzumisha inyuma y'iminsi indwi yibarutse mbaza ndakwishura
muganga ni ukubera iki iyo ababyeyi bibarutse bamwe banyaruka kwerera abana abandi bagateba imvu ziratandukanye mu bisanzwe umubyeyi yahisemo konsa bijya n'ibintu bifasha cyane rwose ubwa mbere bavuga ko arimo mu buryo bwo gutandukanya imvyaro hama ikindi ca kabiri biratuma umuvyeyi adasubira kubona amaraso n'ingoga na n'ingoga ariko ugasanga hariho bishika wa muvyeyi yonsa umwana akongera akamuha amata kenshi na kenshi usanga asubiye kubona amaraso n'ingoga kuko nta kintu gituma inkabuzo zo mu mubiri wiwe za zindi zikenerwa kugira ntasubire kubona amaraso ziguma ziri mu rugero ruri hejuru hama ikindi ca kabiri birashobora gushika umuvyeyi n'ivyo aronsa cane umwana wiwe wiwe ariko ugasanga aguma ariko arakora udukorwa tumuruhisha ugasanga wa mugongo wiwe urarushe rero n'ivyo bituma rero usanga asubiye kubonera ikibondo ciwe n'ingoga na n'ingoga
nakuomba furahi basi sitaki kuona ile machozi yako nataka usike gwaruka nimurambigwe n'ubunyene muganga anita munyana arabandanya abaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
muganga haba hariho ibimenyetso umubyeyi abyibonye ko iyo ca yihuta kwa muganga n'ibyaha ubwa mbere arashobora kumva ubushuhe bwo mu mubiri ubwa kabiri arashobora kubona aguma ajojota ubwa gatatu arashobora kubona ikibyimba atahora abona kandi kimubabaza cya kane ni amaraso aguma aseseka ku bwinshi adakama mbaza ndakwishura
muganga umuntu yo kwisuzumisha kangahe kugira ngo amenye yuko atangorana afise inyuma y'ukwibaruka mu bisanzwe inyuma y'indwi ni nkenerwa y'uko umubyeyi agenda akabonana n'umuganga bakayaga ku byerekeye amagara yiwe byerekeye amagara y'ikibondo ikindi kiringo murazi ko abana bararonswa incanco hajya ku kwezi n'inusu atwaye ikibondo ciwe yabonye ikintu kimumereye nabi araheza akabihagana bajya baforoma bariko barakira ibibondo bikenewe bakamusuzuma mbaza ndakwishura
nanega muganga tukubaze hajya umubyeyi ashobora gutwarira inda mu kiriri nuko inyuma y'ijya minsi bavuga yuko umubyeyi ajya kwisuzumisha yabyaye aba ataba yaragiye kenshi na kenshi ego birategwa n'uko umukenyezi atamanuro yaronkejwe ku vyerekeye gutandukanya imvyaro canke kutamenya akavyirengagiza abona yuko agifise umwanya
nataka tuishi mie na weye kwa raha
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubunyere muganga anita munyana arashishikara kwishura ibibazo rwa rukara tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ibyo bibazo mbaza ndakwishura
nonega muganga nijyari umugabo yosubira kugira amanga y'abubatse n'umupfasoni wiwe inyuma yo kwibaruka atangorana inyuma y'ukwezi iyo atangorane n'imwe yagize ibihimba by'irondoka vyiwe bimwe bimwe biba vyasubiye kumera neza ca gitereko casubiye kwiyegeranya eka n'umuvyeyi yasubiye gukomera ashobora kurangura ayo mabanga yawubatse mbaza ndakwishura
muganga umubyeyi yibarutse neza yorindira amasanga kugira ataha ko twebwe ngaho iwacu bacu batureka ngo tugende ubwo nyene mu bisanzwe umubyeyi yibarutse neza atangoranye n'imwe afise birasabwa yuko aguma mu minwe y'abaganga inyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani umubyeyi yasubiye kugira amagara meza yashoboye gusubira gutangura gufungura umwana nawe nyene yonka neza hama baraheza bakawumuha uruhusha rwo gutaha
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubunyere dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo gahayagiza umubyeyi yareze neza ikibondo
zogukunda
duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi atashatse kwivuga izina yabanje kuturamutsa acabaza ati nk'ibihere bibyimba ku gitsina ubifyonze hakavamo amaraso n'amashira byoba biva kuki muganga anita munyana ishuru uyu munywanyi Eh, hariho ibihere bivyimba ku gitsina umukenyezi wese akibonye canke umushinga ntahe niyihutire kwa muganga kuko ziri muri za ngwara zica mu bihimba vy'irondoka kandi bishobora gusinzikaza amagara y'uwo wese agifise rero uwibona wese ntarinde kugifyonda ngo abanze agicokoze naze kwa muganga babanze bamenye ivyo ari vyo hama baraheza bakamenya umuti bamuha n'ukuntu bamuvura kugira bikire kandi birasabwa yuko uwo baba baryamanye bozanana kugira bavurire ari babiri bose
uyundi yatwandikiye ni nduwayezu hermes yabajije niba umugore amaze kubyara ashobora gusama atarasubira kubona amaraso yo mu butinyanka muganga anita ishura hermes ego nduwayezu yamese umukenyezi yibarutse arashobora gusama iyindi mbanyi atarasubira kubona amaraso yo mu butinyanka nico gituma ari byiza yuko umukenyezi wese yibarutse inyuma y'indwi asubira kwa muganga akabonana na muganga bakayaga ku byerekeye gutandukanya imvyaro kugira ivyo byose ntibishike
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukwirangiriza ku gace bikubwiye iki aho urwaruka rutanga insiguro ku myibutso ya basokuru uno munsi uvuga uti ico utarabona ucerekwa no kuramba bikubwiye iki uwo mwibutsi icyo utarabona ucerekwa no kuramba nibaza yuko uba urindiriye nk'ikintu uba utarabona muri kubu ukaba ugikeneye muri kazoza kikazogufasha mu buzima bwawe bikubwiye iki
kera ibyo twumva by'abahandi ariko ubu aribyo tubona ngaho iwacu bikubwiye iki
murabona ko indero y'abigeme aho hambere yahise yari yifashe neza bivanye nko mu nyambaro cyangwa mu myitwarire ariko ubu unye barambara impuzu batikwije rero ababyeyi babo b'iki gihe barashobora kuvuga ati icyo utarabona ucerekwa no kuramba kuko baba baboye indero yo hambere ni indero y'ubu bitandukanye arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kwisuzumisha kw'abakenyezi inyuma yo kwibaruka nshimiye hayisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise ico muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana icenda na mirongo indwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi badushikirije ikiganiro kira mu masegonda make cyane saa kumi na zibiri mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha kuri miko mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'imana